Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo nooral hudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee jirra.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarratu warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفتوتا تلفزيونين الهدارة دد تجاللا لكوف سقل ميري بطربا في سديت ميلامح أني إيغا بلتي حلالي إجارة وقا شنقه جرا أكنا جت إيتون أما تشنقه جرا جت أمو ياتشسان amata shanan kana keessatti ilmoon argan sababni an hojii dalagaa jette abbaa warraatii yeroo walitti dhufu hundaa'uu ilmoo qabadhee biraa deema achi booda ilmoo narraa baati abbaa warraa kiyyallee nama hojii gadhaabbataa qabu ilmoo sedduu fedhaa jette duuba waan jedhan ummanni carabaa man rakiba farasayni shaqqa duburuhu namni tokko farda lama yoo yaabbate fardi lama walitti maxxane fiiga osoo walumattuu maxxanee miilli takka farda tokkorra yoo jiraatte takka farda tokkorra yoo jiraatte namni sun akkam ta'a shaqqa duburuhu adda baqaqa jaan namni kun ni caccaba jechuudha ilmoolleen haa argamtu hujiilleen haa argamu oguu jettee tokkoma tokko caccabsa jechuudha kamtu injifate amma hujiitu ilmoo caccabsee of jalaa yaase anaa qofa malee waan biraa sossoosuu hin dandeeysu jedheen hujiin bilisaan ilhaal namadditti namoggatti waan biraa fiduu hin dandeessu jedhan jechuuji ilmoon taraa hedduu taraa afurfaa narraa bahee jettu kuna eega jaarsi kee hujii gadhaabbattuu qabaate eega jaarsi kee sawwaliinuu itti dabalee ilmoo barbaade wanni ati dalagaa filattee ilmoo garaa uf yaastuuf sababa itti taate jechuu hin jiru jechuu kun jireenya kee ka hegeree ka fuulduraa balleeysutti jirti fuulli kee bareedaan ammaa ni dhumata ka dhiirri sababa saniif si jaalatu ijoollummaan kee ka ammaa ka itti jaalatamtu ni dhumata. Faayidaan isaaf jecha ammallee si barbaadan ka ilmoodha zamanni isaatillee ni dhumata. Akkuma fuulli dhumatu zamanni ilmoo keessatti argatan kunis dhumata. Gaafa waalameen kana dhabde ati nama akkame nama darajaa akkam qabu eenyu biratti toltaa uf laale haadha abbaa kee birattuun toltu hamba biroo biratti dhiise. Ka raaxmataattu raaxmata sii godha galgalaan gaafa aduun sitti dhiite ilmaan qananii. qananii gariin namaa qananii ta'uu irraanfatee irra laafaa wahitti ilaale yookaan rakkottuu ilaale ilmaan tana gariin namaa. Mallayni amma ati dalaydu ka jala fiidu kun ni dhumata. Hujiin ati amma hojjettu kun ni dhaabbata. Faayidaan ilmoo ammoo jiraattus haadhatii jettee bikka ati cabxetti bikka ati laaffattetti si jala fiidee ol si qabdi. Waan ormi biraa danda'ee si godhuun danda'in sitti obsuun danda'in sagararratti hanga nama tajaajilan takka gaafa ayyoo abboon dadhabde waan anbi'uuf jedhaa funyaan qabataadha sosillee tajaajilani si'i sagaraa dhaquu dadhabde firaasharra sagaraan sirra boofa ayyoo tiyya je'a si jala deemanii sagaraa sirraa fuudhan yoo qaceelan qananii duniyaati haadha ebaluu siin jechummaanu akkam tola sababa ujoollee saniitiif ujoollee kabajaaf rabbiin sirraa baasutu mala ijoollee kabajaa ka namni isii kabaju ka sababa saniin atilleen kabajamtu ka silaan kabajamne ebalu kasiin je'an haadha ebaluuti bar haadha muftii akkasiiti bar haadha doktoraati bar je'anii kasi kabajan jechuudha haadha ebaluu maalii saniiti bar gurbaa maalii qabu san xabi'aan nama akkasi ilmoon kabajaata darajaa qabdu yoo si dhufte sillee darajaa si gooteeti atumaan waan beeyne ka waan dalagaa hin qabne ka beekumsa hin qabne sababa ijoollee teeta beekumsa qabduutiif ta hujii qabduutiin kabajamte jechuudha kabaja malee aduun namatti dhihuun waan ittiin kabajaman amma tolfatu barbaachisa ija ganama lafa ganama amaddakum bi an'aami wabaniin qananii akka taate rabbiin dubbata jechuu ilmaan وأمددناكم بأموال وبنين duuba qananii زينة الحياة الدنيا ilmaan aduwwii meeqatu sababa ilmaaniitiif sirraa maqa aduwwiin si hedatte si sehatte aduwwiin si sehatte tajii sababa sufeetu sababa ilmaan ati kabachuutiif si kabajani sirraa maqa nammeeqa ka silaasii darbu ilmaan ibijee si kabaja ilmaan kabaja ilmaan bareedina ilmaan rizqi nammeeqa ka harki lafa bu'e ilmoon lafa ol kaastee mana itti ijaartee mala itti gootee makiina itti bitte ilmaan rizqi ilmaan bareedina ilmaan kabaja ilmaan waan aduwwii ati ofirraa ittiin ittistu ilmaan gaachana keeti gabaabdutti ilmaan kun gaafa aakhiraa godaananis osoo hin ballagin shafacaa sii ta'an manguddummaa sii dhaabbatan haadha teenya gara ibiddaa hin oofii yaa rabbi je'an yoo ati jalaa waa qabaatte warra tawxiidaa taate balbala jannataa siif bananii si eegan qananii har'aatis qananii boruutis ilmaan dubraafa yoo tola itti ooltee tajaajiltee guddistee biraan sadarkaa isaaniitiin geeyse waan isaan barbaachisuun guyyaa qiyaamaa ibiddarraa girdoo namaa ta'an jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. طيب من ابتلي namni qormaatame maaliidhaan min haadhi ilbanaati hadisa aishaati min haadhi ilbanaati bishay'in fa axsana ilayhinna kunna lahu sitran min annaar tun durma gurguddoo beeki xixiqqoo darajaa kophaa qabdi sunis magantaa namaa seenti ka dhiiraa ta'e ka dhalaa ta'e shafaca dubri ammoo gurguddummaanuu sadarkaa dhiirri siif hin qabne aakiraa keessatti siif qabdi isiin namni dubarran tanaan qormaatamee yacanii isii san argate taligaan jaraa jajjabagaa guddisni jaraa akka dhiiraatiimi surri matakkaa fi shurraabii takkaan hin fiigan tajaajila hedduu qaban isaan kun fa'axsana ilayhinna kunna lahu sitra min annaar yoo tola itti oole akka isaanii barbaachisuun guddise ibiddarraa guyyaa qiyaamaa girdoo isaa ta'anii jedha faayidaa guddatu ilmaan keessa si jira jechuudha faayidaa akiraas jira faayidaa duniyaattu jira kanaafu faayidaa kanaa. arguutu si barbaachisa osoo hojii jala fiidu osoo mallaqa jala fiidu aduun sittin dhihini ubsaa madhu siin jenna ka rabbiinuu gadaameessaa teetuu siif qaceelchee ka ilmoo qabatu taasise nicmaa rabbiiti nicmaa rabbiin siif kennetti hin kafrinii siin jenna kana fakkaata dhaamsi nuti siif dabarsinu.
نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى suuraa qalbii musliimaa.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuur Hudaam. Qophiilee torban irraa isiniif dhiyeessinu fooyyeessuuf qulqullina sagalee daran ammayyeessuuf qabiyyee sagantaa guddisuu fi miidiyaa kana yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf humna diinagdee tasgabbayaa ta'e nu barbaachisa. Kanaaf ammoo tumsi dhaggeeffattootaa akkaan murteessaadha. Namoonni Ameerikaa fi Kaanaadaa, Awurooppaa fi Awustiraaliyaa jirtan akkasuma kanneen biyyoota biroo irraa ATM kaardii fayyadamtan tumsa miidiyaa kanarratti akka nuuf hirmaattan kabajaan isin gaafanna kafaltii haalaan sakiur ta'e kan iccitiin isaa eeggame fayyadamne baayimii ekoofii irratti miseensa nuuf ta'a miseensummaan irra xiqqaan doolaara shan irraa eegala maallaqa buna tokkootiin miidiyaa kanatti fufsiisa liinkiin irratti nu gargaartan bakka hunda isiniif jira websaayitii nurul hudaa keessaan meenuu yoo tuyxan peejii sappoorti jedhu argatan feesbuukii nurul hudaa keessaan ammoo bakka geexee tikkeetti jedhu tuwitan sagantaa nurul hudaa irratti maxxanfamu hunda jalattis liinkiin tumsaa kun ni maxxanfama yoo barbaaddan kiwwaarri koodii kana iskan godhaa waan dalagaa keenyaa irratti nu gargaartaniif galatoomaa nurul hudaa soora qalbii muslimaa.
نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى سورة قلبي مسلمة نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى Iyyaannu nuti aanu riqicha sunnaa lakkoofsa galmee dhibba torbaa fi sagaltamaa. Waan jedhu iyya tanan biyya kana daadhaa jiraa jedhe. Amma dura gaafa gartee biyya baqaa keessa jiru intala takkaan wal jaalanne waggaa sadii yookaan bara sadii amata sadii si haasofsiisee ture intalli intala haala qabduu tadiinii qabduu inumaa ugartee intalli sun yoo si dabarte homaa jedhee namni illee naa hime intala haala gaariitii intala akkasiitii intala akkasiitii inni illee jaalate faaruullee gama biraati itti guutanii fedhiin isaa dhibba bira akka waan ol dabreeti fedhiin isaa jaalalli isaa cambalalaqaadha jechuudha. imtihaan hagaa qormaata intala jaalalli isiidha isa guutee irraan cambalalaqe tana yookaan ka galkaa onnee isaa seene warri isaa abadan jedhaniin fuudhuun dandeessu intala tana. intala fuudhee suuraa warra kiyyatti ergee intalli tun siif hin taatu si waliin hin deemtu intalli hin bareeddu naan jedhanii an ammoo diina qabdii haala bareedaa qabdii naa taate akkana jedhu. akka nabiin keenya jedhetti alayhi salaatu wassalaam namni fuudhaaf barbaadatan kahirumaaf barbaadatanis nama diina qabu. فاظفر بذات الدين تلا ديني قبض فلد أجج قرتي نبي كينيات عليه الصلاة والسلام أكسمة يودي رتات اللي من ترضون دينه وخلقه فزوجوه نما ديني في هالي ساجالة انت لتيسا كنا فيجي دينا تهوس دبرتي تهوس نما ديني إساجالتمو نما حال إساجالتمو كإنت لأتكنن كغرباس انت لس lachuu haalaa fi diinii qabaachuu wanni ilaalamu jechuudha duuba haadha abbaan si dura dhaabbatan maal godha ayyoo abboo tana qormaanni kun bikka namni akkaan jaalatu keessaan nama dhufa beek duuba waan ati jaalattu keessaan dubbiin tun si mudatte maal taha furmaata jetteeti dubbatte فرمان كما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاق بطلاقها gurbaan tokko waan jedhe ani jaartii qaba ayyoon tiyya jaartii tana talaaqiinaan jettii jedhe abbaan dardaa'e waan jedhe rasuula rabbii dhagayeetiin jira alwaalidu awsatu abwaabil janna ka jedhu fa'in shi'ita fa'adii dhaalika albaab aw ixfadhu ayyoon tiyya niitii tee jaartii tee xalaaqi hiikinaan jettii jedhee abbaa zarritti himate sahaabdicha sahaabdicha abu zarri jedhamutti himate abu zarri maal deebiseef سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول ربي نندقي صوتي إساء إساجر كمال جر الوالد أبان أوسط أبواب الجنة الرجال هلا جنتات بل بل الرجال توتات سن نافتات نبر باتشستيوتات يوجت تيفد أن فد يوجت هذه يوم سجرهن مال جتو جتشكنا أبا وان جنة ربي تيم بربادا إسقالي قرن intala uf jalaa qabu keessa gaafate isin tun qaadhimaadhaa miti niitii uf jalaa qabu jechuudha. Walumaa galatti hadiisni kun maal jedha abbaa keessan qaalii godha osoo niitii teessanillee hiiki isiniin jedhe jechuudha. Subhaanallah ajayni abbaa jaba murtiin abbaa jaba abbaan kalaaftutti harka achi darbanii miti bultii ta'e ta'oo ifatteewu hiiki intala tana guusin jedha kalaas ni ma'iita jechuudha. Waakadaa haatilleen akkasuma warra nikaa keessa hin jirre intala nikaa keessa hin jirre. haadha abbaa didanii gartee harka darbanii dirqiidhaan isaanirraan dabranii ce'anii tabiruu as harkifatuun faallaa shari'aati jechuudha. Kanaafu haadha abbaa kee qaalii godhi furmaanni waan atii fi isaa walitti mari'attanii walii galtan keessatti siif jira. Isaanilleen nama atiin jaalanne ka ati fedhiin qabne sitti heerumsiisuu hin danda'an shari'aan si gargaartee jirti. Atilleen harka isaan darbitee abbaa feete as harkifachuu hin dandeessu. isaan harka darbite shari'aan isaan gargaarte jirti. Egaa akkana ta'e dubbiin atis isaanis kan irratti walii galtan barbaadutu furmaata jechuudha. Haadha abbaan laafaadhaa miti. Waacbudu Allaha wabil waalidayni ihsaana. Akkanatti rabbiin dhaammata. Allaha gabbaraa haadha abbatti tola oliinsa tola oolaa. Namni haadha abbaa dide jannatan seenu caqqu liwaalidayi laaftuu miti. Caqqu liwaalidayi duuba ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة نما صدي الله وياك يا ما رحمة فيتن الله سنرى العق لوالديه نما أيو أبو في الرمور تقالي ساندته إساو هتو الله ليجو ولا تقل لهما أف أيو أبو لنجرين سنفة لنجرين ربنا كنجر فلا تقل لهما أف وهذا أدنى مراتب الأذى طيب ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما hifannoon garsiisin haadha abbaa shari'aan akkanatti haadha abbaa dhaammata ummata laaftutti akkuma ummata biratti harka darbanii miti isaan siifadhe malabzii tanaa hunjee hin je'ani bar falata qulla humaa uffin uff akkasuma hin jedhin gammachuun dalaguu malee waan ayyoo abboon itti si ajajan haadha abbaa qaalii godhuun dirqama ta'a haadha abbaa warra jihaadarra durfamu namni tokko jihaadaaf dabree jennaan nabiin rabbii waan jedheen haadha abbaa qabdaa jeen ee jennaan fafiihimaa fajaahid isaan lameen keessatti jihaada godhi jeen معنى كانت لقاء يؤبو التفوف جدن دوبا ارجع طيب ففيما فجاهد رواية مسلم كيستي أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى جنان فقال له ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما هجرة رتبة إلى مسيقودة جهاد رتبة إلى مسيقودة أجري ثواب ربي ربر بعد جنان ديمي قرأ يؤبو كيتي إسالمين سايبما ساني تولجي تجاجل جيتشو حتى جهاد جلان بفمن جيتشو طيب ففيما فجاهد كنافو هذا أبا هرك دربون هنجرو قالي ورورا وان سنجنو ربي سيها قجلجو انت اللي خير يوسي قبات ربين هذا أبا اللي سيكا جلجر كيسيها بوسو سبب أتي أيو أبو كان قالي وروراتين فرماتا تسيد فمالي ركيني ستن رفو واني بيكو قبدان تانا namni tokko haadha abbaa isaa qaalii godhee furmaanni isaa argama malee abadan garuu waan macsiyaa qofa keessatti qaalii hin godhan yoo cubbuu si ajajan qaalii hin gootu yoo akkas ta'uu baate toltutti si ajajnaan qaalii goote hin kasaartu noo milkooyta malee li'annahu rabbiif jecha ajaja rabbii fudhattee akkas goote man kaana lillaahi kaana allaahu lahu nama allahaaf jecha waan tokko dhiise allahan isaaf ta'a isa gargaara jechuudha kanaafuu rabbiif jecha ati gartee ayyoo abboo kee qaalii goote rabbiin lafatti darbaa hin yaadin yaqiina yookaan dhugoomsuu qalbii kee keessa kaayadhu rabbiin lafatti nan darbu jechuun yadhu waan rabbiif jecha waan tokko dalaydeen asitti dhaabbata sagantaan keenya karraa waan barane rabbiin waa faamsiisutti waa dalaysiisu jazaakumullaahu khayran wa ahsan ilaykum وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة إلى اللقاء
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageenye fayyadamu nu haa godhu egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetaa ta'uudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما